Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Iyi ni radiyo Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kane itariki cumi na zitandatu y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri iki gitondo muri kumwe na Fide Niyongabo. Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri Uganda zivuga ko gutaha bizoterwa nuko zizeye ko zizoba mu gihugu gifise amategeko yotuma umutekano wazo ubahirizwa.
imbonerakure zibanze zifatirwa umwanzuro zigaruke mu rugo nimba ari imirimo baziha iyindi muga imirimo bayi- bayihaye yaduteje umutekano muke bituma tugira ibibazo vyinshi uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca uganda mu rwanda leta yatanguye kurondera za kaminuza zizokwakira abanyeshuri bagera ku bihumbi bibiri biga mu mashure atatu aherutse kugawa izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigarukako mu kanya yamara imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko itazoha sudani imfashanyo y'iterambere kiretse impande ziherwa n'intambara muri icyo gihugu zishyize mu ngiro amasezerano basinye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ambasaderi wa amerika muri icyo gihugu yavuze ko leta y'ubumwe yashinzwe mu ntango z'uyu mwaka itarashyira mu ngiro ibitari bike biri mu masezerano yavuze ko leta ya amerika yiteguye gufasha mu gusanura igihugu cyatabaguwe n'intambara ariko mu gihe abategetsi muri politike botangura gukora ibyo biyemeje imigenderanire hagati ya amerika na sudani y'ubumanuko yongeye gutosekara inyuma y'aho perezida salvakire n'imihari itavuga rumwe nawe inaniriwe akatari gake gushinga leta y'ubumwe ariko bavuye bashika ku mwumvikano mu kwezi kwa kabiri baremerewe na amerika hamwe n'amakungu ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana ingorane ziri mu bihugu bitandukanye international crisis group ryashikirije ko ubwicanyi bubera mu ntara ya ituri mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bumaze guhitana ubuzima bw'abantu bashika igihumbi bwatumye kandi abantu hafi igice cy'umuriyoni bata ingo zabo raporo yasohowe n'iryo shyirahamwe kuri uyu wa gatatu ivuga ko ubwo bwicanyi buba hagati y'ubwoko bw'abahema bagizwe ahanini n'aborozi hamwe n'abarendu bagizwe n'abarimyi international crisis group risaba leta ya perezida felix tshisekedi gufasha kugira abarwanyi bo mu bwoko bw'abarendu bagabanye ibitero kimwe mu byotuma hatangura ibiganiro hagati y'ayo moko hamwe n'iyindi mirwi risaba kandi ibihugu bya repubulika ya kongo angola u rwanda na uganda gufasha kugira amahoro aboneke muri ako karere
Washington, ijwi rya Amerika.
intumwa z'ibihugu bibanyi na mali zashitse i bamako ejo kuwa gatatu gufasha guhuza abashamiranye muri politike izi ntumwa ziserukira ibihugu cumi na bitanu bigize ishyirahamwe sedeyao zirongowe n'uwahoze ari perezida wa nigeria goodluck jonathan zigiye kumvikanisha perezida ibrahim bubakar keita hamwe n'abari mu myiyerekano bamusaba gutanga imihoho ni mu gihe hari iyindi myiyerekano itekanijwe kuri uyu wa gatanu yabaye mu ndwi iheze yamaze iminsi itatu yaranzwemwo gutana mu mitwe n'abajejwe umutekano kwatumye abantu cumi n'umwe bapfa abandi ijana na mirongo itanu n'umunani barakomereka umurwi w'abakora imyiyerekano wiswe uwo ku itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu ugizwe n'urunani rw'abanyepolitike n'abari mu mashyirahamwe ya sosiyete sivile banegura perezida ko yananiwe guhagarika umurwi w'abarwanyi umaze imyaka umunani uhungabanya umutekano w'igihugu ubwo bwicanyi bumaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu hamwe n'ibihumbi amajana bataye ingo zabo bahungira muri nigeria na burkina faso afurika y'epfo yarashikanye abantu barenga ibihumbi amajana atatu kuri uyu wa gatatu bamaze kwandura umugera wa korona byashyikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu zweli mukize abandi bantu ijana n'indwi bashasha bapfuye kuri uyu wa gatatu bakaba bashikanye ku barenga ibihumbi bine n'amajana ane na mirongo itanu umaze guhitana abandi barenga mirongo itatu na batanu ku ijana bari mu ntara ya goteng yaronse kandi benshi mu bapfuye perezida sirire ramafosa mu ndwi iheze yavuze ko igihugu arongoye kitari bwigere gihura n'ikiza cyo ku rugero rungana uku afurika y'epfo nicyo gihugu gisinzikajwe na covid cumi n'icyenda ku mugabane wa afurika gikurikirwa na misiri imaze kuronka abantu bari munsi y'ibihumbi mirongo inani na bitanu banduye hamwe n'abarenga ibihumbi bine bamaze gufa hano muri leta z'ubumwe za amerika umuryango wa george floyd kuri uyu wa gatatu waritwariye igisagara ca minneapolis muri leta ya minnesota usaba gushumbushwa ku rupfu rw'iwabo yiciwe mu minwe y'abapolisi bane mu kwezi kwa gatanu floyd umunyamerika w'umwirabure yishwe ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa gatanu inyuma y'aho umupolisi w'umuzungu derek chauvin amupfukamiye ku izosi ikiringo cy'iminota umunani yicwa no kubura impwemu igitigiri cy'amafaranga uwo muryango wa floyd usaba nticyashikirijwe ariko ben cramp umushingwamanza wawo yavuze ko indishyi basaba ihambaye ku buryo abapolisi bazohagarika kwica abantu ataco bazira na cane cane abirabure
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi perezida evariste ndayishimiye yahamagariye baburamatari b'intara cumi n'umunani zigize uburundi kwihutira gutuzikiza ca virusi ya korona no kugwanya biboneka ibiturire inkuru tugezwaho na desire hatunga imana ari kigali mu rwanda inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu nyuma bakagenwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa gatatu yahuye n'abo barongoye intara cumi n'umunani z'u Burundi kugira batangure imirimo yabo bazinanye bongere batekererwe impanuro mu mabanga bagiye kujamwo Jean Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije abamenyesha makuru ivy'umukuru w'igihugu yaganiriye na baburamatari icambere ni ukugwanya cakiza karanda corona akababwira yuko isekeza yatanguje rifise icivugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus coba icivugo babura amatari bose bokigira gwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kiringo c'amezi atatu bisigure ko hategerezwa gukorwa ibikorwa mu ntara mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ico kiza karanda igikorwa ca kabiri cihuta ni ico kuronsa akazi ugwaruka gwarangije amashuri mugabo rutagira akazi aho rero igikenewe bwa mbere ni uko ubwo gwaruka bamenya igitigiri cyago n'ibyo gwize mbere aho rudashobora kuronka akazi byoroshe hakabanza hakaba n'inyigisho nkarishabwenge zorufasha kuronka icyo rukora mu gihe rero uburundi buri mu bihugu cumi vya mbere muri afurika igiturire catsimwe indaro nk'uko vyerekanwa n'ishirahamwe mpuzamakungu transparency international gutuza ibiturire biri mu vyo babona amatari basabwe hakaba mbere hagiye gushigwaho uburyo abanyagihugu bazohora bashikiriza uko igiturire gitangwa mu makomini wabo kugwanya ibiturire kugwanya isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu yababwiye twa dusanduku uzoja mu makomine ko twotegurwa hari umukuru w'igihugu arafise abizigirwa biwe bazogenda bafise igufuri n'urupfunguruzo bwa mbere bakugara bazo baja kugurura bagiye gukurayo ivyo vyashikirijwe n'abenegihugu rero asaba babura amatari gutinyura abenegihugu bumve yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi rusange n'ubutunzi rusangiye twese butegerezwa gukingira gutyo rero umuntu wese ategere ko gusesagura kunyonyeza kujya ibiture cyangwa kubitanga ari umuziro uzigwa babigira umuziro ikindi jean claude karirwa ndenza ko yamenyesheje baganiriye muri iyo nama ya bamatari n'umukuru w'igihugu ni uko abahungiye mu gihugu hagati bosubizwa mu zabo yasabye aburamatari kwegera abo bantu bakaganira bakababwira imigambi igihugu kibafitiye mugabo bakumviriza n'abo nyene bakababwira ivyifuzo vyabo kuko nk'uko yabamenyesheje icyo ugiye gukorera abantu abo bantu mutakivuganye kenshi bagifata nk'uko coba atari igikorwa kije kubagirira akamaro ati rero nimuganire n'abo bantu abakeneye gusubira mu zabo bumva ko bishoboka basubire mu zabo abo bidashoboka nabo bifuza kuba nko mu bigwate be mu bigwate ariko cyane cyane no kuba ibiganiro hagati eh, y'abo bantu n'abo barongozi b'intara ibindi baburamatari baganiriye n'umukuru w'igihugu kwitwararika kugwiza umwimbu biciye mu kuvomera kubungabunga umwimbu na cyane cyane mu ntara ziri ku rubibe no kurondera ibibanza byo kubakamwa amashuri y'imyuga mwamenya ko muri baburamatari cumi n'umunani babiri gusa aribo bahora muri ayo mabanga nabo bakaba ari abo mu ntara za gitega na karusi muri abo baburamatari batatu n'abakenyezi bakaba bagiye kurongora intara za ruyigi makamba na karusi gishasha abarundi baheruka kubona mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma y'igandagurwa rya perezida melchior ndadaye ni uko muri abo baburamatari cumi n'umunani harimwo abasirikare bo ku ipeti rya koroneli batatu bajejwe intara za bururi kayanza na mwaro be n'abapolisi babiri umwe akaba arongoye intara ya cibitoke uwundi nawe akaba arongoye igisagara ca bujumbura abasivili cumi na batatu basigaye bose bakaba baturuka mu mugambwe wa sndfdd uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ababuramatari bose rero uko ari cumi n'umunani imbere yo gutandukana n'umukuru w'igihugu c'u burundi akaba yabanje kubashikiriza imodokari nshasha z'abafasha amabanga yabo gusa umukuru w'igihugu akaba yabasavye kuzozibungabunga desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika urakoze desire kuri iyo nkuru tukiri mu burundi inyuma y'uko umukuru w'igihugu mushasha w'uburundi evariste ndashimiye ahamagariye abarundi bahunze igihugu gutahuka kugira bafashe kubaka uburundi mu ijambo yashikirije igihe yarahira zimwe muri izo mpunzi ziba muri uganda zivuga ko zigifise inzitizi zijanye n'umutekano wacu inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda ignatius bahizi ishyirahamwe rishinzwe impunzi ku isi unhcr ritanga ibisubizo bitatu byonyine byatuma ubuhunzi bushira ku isi ari byo impunzi kugirwa abanyagihugu b'igihugu zahungiyemo gushakirwa igihugu cya gatatu uretse icyo zavuyemo n'ico zahungiyemo hamwe no gutahuka ku bushake zigasubira mu gihugu cyazo cya kavukire iki gisubizo cya nyuma nicyo gishyirwa imbere cyane nk'igitanga umuti nyawo wo gukemura ubuhunzi ku isi dore ko izibonerwa igihugu cya gatatu zitarenze rimwe ku ijana ku mpunzi zose ku isi kandi n'amategeko y'ibihugu atandukanye akaba atemerera impunzi guhabwa ubwenegihugu muri icyo gihugu ukurikije ibi bitatu mu gihe ibitera abantu guhunga bidakemuwe byaba bivuze ko umubare munini w'abahunze bashobora kuzitwa impunzi ubuzima bwabo bwose ntitwifuza ko hari umurundi yoba mu mahanga ari impunzi umenga ntagira ubwenegihugu nicyo gituma dusaba abarundi bose ko botahuka tuzobandana duhamagarira abarundi bari mu mahanga kugira uruhara mu guhesha izina ryiza uburundi mu makungu no mu gutegura no gushyira mu ngiro imigambi iteza imbere uburundi
uwo ni perezida evariste ndayishimiye ubwo yarahizwaga mu kwezi gushize imbere y'abarundi bose kuba umukuru w'igihugu icyo yasabye impunzi z'abarundi niwo muti ushobora gukemura ikibazo cy'abarundi benshi bahunze badashaka kwitwa impunzi ubuziraherezo ukurikije zimwe muri izo mpunzi twavuganye n'izindi twagiye tuvugana kenshi harimo abantu benshi ba- bateje umutekano muke mu burundi bagateza n'ibibazo byinshi mu burundi harimo nk'abo bantu bita ngo ni imbonerakure kuko imbonerakure nta murimo zari zihawe cyangwa se zari guhabwa wari gutuma igipolisi kitawushobora kuvana n'uko zari abantu badahembwa bavuga ati ni uguhembwa mu bantu ni ukwihemba mu banyagihugu tu- dutwara ibyabo twonona ibyabo dufata nabi abantu uwo ukore- uwo- uwo tudahuza ari ugukubitwa ari ukugirirwa nabi imbonerakure zibanze zifatirwa umwanzuro zigaruke mu rugo nimba ari imirimo baziha iyindi umuga imirimo bayi- bayihaye yaduteje umutekano muke bituma tugira ibibazo byinshi evariste ndayishimiye abanza akora icyo kintu kugira ngo natwe tubyigeho kuba twagaruka mu gihugu nimba ashaka ko abarundi bahunguka bakubaka igihugu imbonerakure nizive mu nzira nizishyikirize ibigwanisho zahawe zije kuba abanyagihugu nk'abandi umuntu nanahunguka amenye ngo abayeho nta kintu kizogira gute nta muntu azomutoteza kuko perezida wibereye i bujumbura ariko imbonerakure iri mu gihugu hagati izototeza abantu batoteza abantu zimwe mu ntumwa z'igihugu cy'u Burundi twagiye tuvugana zivuga ko ibyo impunzi zivuga ku mbonerakure atari byo ko ari ugushaka kuzisiga imbyiro kandi ko hari n'imiryango mpuzamahanga idashakira ibyiza Burundi igenda iharabika uwo mugwi w'abasore b'ishyaka riri ku butegetsi nyamara imbonerakure ntabwo aricyo kibazo cyonyine hari n'abandi bumva ko iby'ubutunzi mu gihugu bitifashe neza akaba bigaragaza ko basa nk'abarimo gushakisha imibereho kuruta kwitwa impunzi none mu burundi nk'ubu nk'akarorero amaze gusinyira amashyirahamwe ngahe amakompanyi angahe yoherekaza akazi abarundi bafise nk'udushure bashobora gusabamwo akazi ko gukora mu burundi kuva atanguye kuba perezida kugira ngo twizere ko ivyo yavuze vyoba vyatanguye gushirwa mu ngiro amashirahamwe ngaha amaze kwemererwa mu burundi iyo abana akazi bagahembwa ariko icyo naco perezida ndayishimiye uko niko yakivuzeho uwajanywe no gupagasa nawe aza aroswe ibyangombwa areke gutera iceyi y'igihugu no kwitera iceyi ni nk'uko dusaba abarundi bari mu bihugu vyo hanze kugira indero ndundi uwo vyankiye nawe nataha iwabo kuko igito gitabwa iwabo hakatukisha abarundi bose haba hakiri kare cyane kugira ngo umuntu avuge ko perezida ndayishimiye ananiwe gukemura ikibazo kibuza impunzi z'abarundi zinyanyagiye hirya no hino ku isi gutahuka kuko akiri umushaka ubutegetsi ariko cyaba ari igihe cyo gushakisha ukuri kuri mu by'impunzi zivuga ku mbonerakure nuko ibisubizo bigatangwa kugira ngo zitongera kwifashisha iyo mpamvu zivuga ko ariyo izizitirira mu buhungiro ukurikije umuryango ushinzwe impunzi ku isi UNHCR muri Uganda honyine harimo impunzi zisaga ibihumbi mirongo enye z'abarundi zimwe akaba zimaze mu gihugu igihe gisaga imyaka cumi Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda urakoze Ignatius umugwi wa onu ukora amatoza ku burundi warashikirije raporo mu nama nkuru ijejwe umutekano ya onu uwo mugwi uhamagarira perezida w'uburundi gufata ingingo za mbere zerekana ko ubutegetsi bwiwe butandukanye n'uwahahora uwo mugwi wagirije uburundi ko bwahonyanze bikomeye agateka ka zina muntu pierre claver niyo nkuru adufite ibindi kuri iyi nkuru kubw'umugwi w'ishamwe mpuzamakungu oni ukora amatohoza ku burundi kubona igihugu gifise indongozi nshasha ni vyiza ariko izo ndongozi zibwirizwa kwerekana impinduka ziboneka mu gihugu kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe uwo mugwi wabishikirije kuri uyu wa kabiri mw'ijoro imbere y'inama nkuru ijejwe umutekano ya oni umunyasenegal dudu dien arongoye uwo mugwi ugizwe n'abahinga batatu yahaye ikiganiro cihariye ijwi ry'amerika maze ashikiriza zimwe mu ngingo zihuta bifuza ko zifatwa na perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ati icya mbere ni ukugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka kazina muntu icya kabiri ni uguhana abagirizwa amabi atandukanye muri aba harimo urwaruka rw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka kazina muntu kureka abantu bakishyira bakizana baba abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abandi bifuza gushikiriza ivyiyumviro no kugira amanama gukorana neza n'amakungu cyane cyane gusubira kugurura ibiro vy'igisata ca oni c'agateka kazina muntu gufungura abamenyeshamakuru bafunzwe nk'ab'ikinyamakuru iwacu n'abandi bafungiwe ivyiyumviro vyabo batavuga rumwe na leta n'abandi kuba ubutegetsi bwarahindutse ni vyiza ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka atari aho ntaco vyoba bimaze kuva uwo mugwi ushingwa na oni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abawugize ntibarahonyuza ikirenge mu burundi kuko leta yanse ko bakorana namubajije ingene bagiye gukorana na leta nshasha ati twebwe twasabye ko twakorana n'uburundi tukemererwa kujayo kuva kera ariko byaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu icyo dukora ubu dukoresha uburyo bwose bushoboka tukavugana nabo mu ibanga habe n'abandi bakorera hanze abahunze n'inzego mvamakungu kandi turigengesera tukavuga ukuri mu maraporo yacu aha niho ho murumva ko leta yocironkaho idufatira uwo mugwi uvuga ko ufise icizere ko ibintu bizohinduka ufatira ku ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ariko ararahira aho yiyemeje ko agiye gukorana neza n'amakungu harimwo na oni icyo gihe evariste ndayishimiye yaniyemeje ko agiye kubahiriza agateka kazina muntu uku niko yavyivugiye ntimugire ubwoba ndazi ibindindiriye ukwishyira ni ukwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo guhera ubu ivy'ingimba nibihagarare umwe wese avuga ikimubakiye twoye kwihamenya abatwenzi kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha abenegihugu na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina turifuza yuko ibyaha bihanwa habaye uwakoze icaha yaba uri muri leta canke uwundi twese tumushengeze yamara leta y'u Burundi yagiriza kandi uwo mugwi kukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi Dudu Diene atwara umugwi wa ONI wewe si kwabibona cette accusation a été euh, proférée dès le début de la création de la, la commission d'enquête. Et Elle est souvent faite dans de- pour toutes les ibyo commissions d'enquête.
babitwagirije kuva kera tugitangura gukora amatohoza yacu ku burundi ariko musomye neza amaraporo yacu nk'iyiheruka y'impapuro zirenga ijana na mirongo irindwi ntawe twegamiye twerekana neza ingene agateka kazina muntu kabangamiwe n'inzego za leta canke abatavuga rumwe nayo eka mbere n'iyindi migwi aho mbere niho natwe tubwira tuti leta duha amakuru tubwira ingene ibintu byifashe tureke twinjire tuganire twegeranye dukorane amaraporo yacu aratomoye nta n'umwe dukorera gusa ibyo tudoma ku rutoke turabihuriza ko n'abatavuga rumwe na leta
Et qui font qu'on ne peut pas nous accuser de, de refléter la, la, la position des, des, des, des partis d'opposition.
uwo mugwi wa oni umaze gushikiriza raporo zitatu zahawe mbere na sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepegi nayo nyene iriko irakora amatohoza ku burundi muri izo raporo harimo amazina y'abantu umugwi wa oni wemeza ko bashizwe muri leta nshasha iyo leta umukuru w'igihugu arafise ingene yayise gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora Pierre Claver niyo nkuru kigali kubwijwi ry'amerika turagushimiye Pierre Claver
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu twurira amazu
kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumiye ku muntu umwe bategerezwa kunga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
mu rwanda leta yatanguye kuronderera za kaminuza zizokwakira abanyeshuri bagera ku bihumbi bibiri biga mu mashuri atatu aherutse kugagwa ku bindi kuri iyi nkuru twumvirize asunta kaboyi muri za kaminuza zafunzwe harimo kaminuza ya kibungo harimo kaminuza christian university of rwanda yakoreraga mu mujyi wa kigali n'indangaburezi college of education yakoreraga mu ntara y'amajyepfo impamvu minisiteri y'uburezi yatanze ni uko zose zitujuje ibisabwa n'ibindi bibazo byari bizugarije bikabangamira ireme ry'uburezi umuyobozi mukuru w'inama y'igihugu ushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu rwanda mukankomeje roza yabwiye ijwi rya amerika ko bamaze kubarura abanyeshuri basaga ibihumbi bibiri bigaga muri izo kaminuza zafunzwe bakaba basabye ibigo byabigishaga guha abo banyeshuri ibyangombwa byose byerekana ko bahoze biga n'icyiciro bari bagezemo kugira ngo bashakirwe andi mashuri bazakomerezamo twakoranye inama n'andi mashuri yigenga afite amasomo ajya gusa n'ayo abo bana bigaga turaganira tubabwira ikibazo uko giteye tunabasaba kuzabafasha bakabakira bakaborohereza aho bishoboka kandi mu rwego rwemewe n'amategeko nibiramuka bigenze bityo tuzafasha abo banyeshuri tuzafasha iryo shuri agiyeho kugira ngo bamworohereze yo kudatakaza cyangwa yo kutabura- ari kutabura diporome ye mu gihe leta ihangayikishijwe no gufasha abanyeshuri kudatakaza amasomo yabo abarezi babigishaga nabo baremeza ko babayeho mu buzima bubagoye uyu ni mwarimu Emmanuel Murigo wigishaga muri kaminuza ya Kibungo nayo iri mu ziherutse guhagarikwa kaminuza irafunzwe natwe turasinziriwe nta kintu batubwiye ntacyo batumariye nakubwira ngo tumaze amezi cumi n'umunani y'ubara ariko mu by'ukuri ubona ikibazo cyatangiye nko mu myaka nk'ine kigenda gi- gifata intera itatu ariko muri ibiri yo ishize ki- kiba kiraremera cyane ni ibintu bidasobanutse ku buryo nta nta- nta mahoro rwose twagize twa- twabayeho nabi imiryango yacu irakena abana ba- babura uko biga eh, banki ziratwishyuza bamwe ziyabatereza ibyabo kandi ari kaminuza twa- twagiranye amasezerano yuko izajya iduhemba natwe tugashobora kwishyura imyenda yacu uyu mwarimu asaba leta ko mu gihe yabifashije abanyeshuri gukomeza amasomo yabo nabo yazazirikana ku mibereho yabo kuko basigaye mu gihirahiro bamwe dutekereza kujya mu nkiko ariko nanone ubu turabura umuntu twarega uwo ari we imiryango yacu yarahakeneye twagize ibibazo bikomeye ariko ntabwo tubona umuntu utwitaho pe leta yagomba kureba ukuntu idutabara ikatugira inama uko twa- twabona amafaranga cyangwa se nayo niba ifashe icyo kigo ika- ikagifata ikaba yaturiha i- ibyacu kuko twa- twaravunitse cyane kandi twavunikiraga igihugu n'abana b'igihugu no mu mashuri ya leta no muri kaminuza za leta bari bakwiye natwe ku- kutureba nka- nk'uko bareba abo banyeshuri tugize kuba imara imyaka tudahembwa noneho n'akazi turakabuze bagombye no kudushakira ukuntu batu- badushakira imyanya natwe mu- mu- mu mu byo twigisha mu ka- mu- mu mashuri ayo ari yo yose yaba purive yaba aya leta kugira ngo twongere ubuzima wenda bube bwagaruka nubwo bitoroshye nyuma y'igihe ki- kimeze gityo cy'ububabare turabisaba leta rwose turwaneho kuri ibyo birarane byacu idufashe amabanki arimo aradutereza ibibanza n'amazu tubamo leta isobanura ko nta bushobozi ifite bwo gushakira akazi uwo ari we wese ugakeneye ahubwo isaba abo barimu kuba bakwifashisha amategeko arebana n'umurimo mu rwanda bakarenganurwa uretse na- na- n'abariya bigishaga mu bigo byigenga ntabwo minisiteri se cyangwa heki yivanga mu mu- mu gutanga imyanya mu bigo bya univerisite buriya univerisite za leta bashyira imyanya ku isoko abantu bagapiganwa yewe na rekiteri ni- n'abakora ibizami ni ukuvuga rero ngo abo barimu bahakoraga ni abanyarwanda amategeko agenga umurimo mu rwanda barayazi niba muri bigishaga muri faculty agriculture uyu munsi hakaba hari umwanya n'ubundi ba- bamwe ba- usanga bajya gukora n'ahandi hatandukanye baramutse batugeneyeho inkunga yo kuvuga ngo ubuvugizi bwo nta nubwo mbona kuko uyu munsi n'abanyeshuri barangije kwiga ntabwo tujya kubavugira kubakorera ubuvugizi ngo ntibasa- babone imirimo Ni abantu bakuru bagiye hariya bazi uko bagiyemo imirimo iri ku isoko mu rwanda haba mu mashuri yandi yigenga haba mu ya leta imiryango irafunguye bashobora kujya gusabayo umwanya nta kibazo nubwo iki kibazo cy'abanyeshuri gishobora kuzakemuka abarimu bo bagaragaza ko kugeza ubu batazi ibyabo ko bizasozwa kuko n'uburyo bwo kwitabaza amategeko butazaborohera abenshi bakemeza ko ubu badafite uwo bazabaza ibyabo hashize iminsi inzego z'ubutabera mu rwanda zitaye muri yombi wahoze ayobora kaminuza ya kibungo porofeseri egide karuranga abahoze bakorana nawe bakibaza uwo bazabaza ibigendanye n'imishahara yabo kandi umuyobozi wabo afunze iki kibazo ni nacyo kigaragara muri kaminuza ya christian university of rwanda bwana habumuremyi pierre damien yari abereye umuyobozi nawe akaba ari mu maboko y'ubutabera bikaba biteganijwe ko kuri uyu wa kane pierre damien habumuremyi agezwa imbere y'urukiko rw'ibanze rwa gasabo ngo aburane ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bumurega ibyaha birimo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro ndetse n'icyaha gishingiye ku cyene wabo ubwo yari umuyobozi w'iyi kaminuza iherutse gufungwa asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali turagushimiye asumta kuri iyo nkuru nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika
Pastor Pete, respect man. Habwa gisoma, kubita ku munwa ubundi agahita agotomera. Urugunye Rwanda turukumva ijisho, ryarahiye imbere y'imodoka zirahagarara. Umuhogo, waciwe imikoko n'umuvuduko w'ibisukika. ikinyobwa yanga ku isi ni kimwe n'amazi ya robine icyaka cyamubanyi icyorezo nabuze amaherezo Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Uyu nguyu, bagenzi banjye, bagenzi banjye, umusinzi, ariko ni uwacu, uriya ni uwacu, yaraborewe, ariko ni uwacu, ariko ni uwacu, ntitukamutererane, kuko ni uwacu, tukamutererane, umwumi wacu, tumutware gahoro gahoro, ni uwacu, umwumi wacu, yananiwe amazi n'imitobe arayanga, umwumi wacu, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ntanga ubwoko kandi kuri we ngo kuzivanga yumva ari toto umubavu ahorana ni umufuka iyo umwegereye uhita usinda niba ushaka ko muhuza urugwiro imeneho inzoga aho yanagusoma nawe ushaka ko mucana umubano wamwima umusemburo ukamuha imitobe uyu nguyu bagenzi banjye tugende mpolampola ni uwacu ni umuhungu iwacu tumutware gake gake ni uwacu ni umuhungu iwacu nitumuhane ni umuntu wacu tumutware gahoro gahoro dore ejo bundi yakerewe ku kazi bati bose